na adventist world radio voice of hope our wonderful people, we salute you now we welcome una come today program how una dey for the corner wey una for dey hear us na so may god bless una yafun yafun say una dey put ear for this program every day by day so we don reach the program wey we arrange because of our pikin dem our brother oreneva irokecha e dey for here e dey talk about vaccination the one wey dem dey call do me i do you today question na wetin even make people dey do do me i do you abeg put ear make we hear wetin our brother oreneva irokecha go tell us now when brother okecha follow us talk finish pastor monday taeri dey bring new word of god come give us for inside today message wey he call the isaka factor he wan tell us who be this isaka and wetin make this isaka matter important give us well well how we go take resemble this isaka when our life go take good for this time wey we dey so today message na everyone o oh. abeg put ear well well so that we go know all these things dem wey pastor dey bring come give us so oh. because this message eh, na to prepare us so that when jesus come we no go miss the kingdom of god the song wey we go take end today program say jesus e dey come again every time now we dey talk this thing for here o abeg no forget am jesus e go soon come my name na josephine and i pray say today program go bless you in jesus name amen. my people how una dey our god dey good well well when you count all the blessings wey god don do for you you go see say e many pass the challenges the troubles wey you dey pass through so make you not forget to count god's blessings e go encourage you say god go meet those challenges na me una brother okecha okenebare and today we wan look why people dey revenge why people dey revenge but before we go start we we'll like make we pray our papa wey dey for heaven we thank you well well for the plenty things wey you don do for us if we begin list am our mouth no go fit even talk everything, talk less of to remember ourselves. Because there are many, there are many past our problem. Help us to rely on you. When problem face us, help us to know say you get time, expiry date for every problem. We dey pray say make you help us so that we go trust you enough. We won't look why people they vex so Make you help us so that we go learn lesson from them. We not go just they vex anyhow for where we not suppose vex. Or when we even vex up. help us say we go talk to you so that vaccination go go down we no go do things wey be say no go make you happy thank you father for we know say you go help us we pray in jesus name amen why revenge why people dey revenge they wan retaliate as you don do me i go do you back number one reason na power struggle children wan prove say dem be oga kpatakpata for class na dem dey rule class And so when one person just go find trouble, for example, take your barrel or slap any student, you see the person wey dey slap so. He wan show himself say he get power na dey rule the class. Nobody dey touch him thing, dey survive am, dey go free. He go get up, slap the person back. Okay, so he wan show say he get power, he get the mind. Another one na to show person say he no be dodo that he not weak to show say he get the power he belong because by the time person slap you and you no slap the person back they go come dey look say you be weakling you wey be boy sef they go come say you be woman o oh. you no strong at all but the best thing na be say you make you no answer the person make you no retaliate dey slap you no mean say you go slap person back you fit go slap the person faint you fit slap the person die because you no know the health condition of that same person and so not do say na you strong pass na you be the odogu of that class person no dey fit dey touch your thing dey go free make e no be like that make e no be say na you must dominate as they do you you must do am back no no be im be the solution another one na people wey dey hurt i go hurt you the way you hurt me as you put scar for my face i no get tribal mark you come go put scar for my face me i go still put so that you go feel the way i feel as the thing pain me reach say e take like two three days four days before i fit recover na so me i go still do you na be the reason why some persons dey avenge but you see that one no dey good enough to avenge leave vengeance for God. Forgive the person. When person pick your biro, throw yam, not do one back. When person even thief your book, say na exam time, now you can't drop him. Not because of that one thief everybody book for the school or for the class o. Oh. Because he no good. When the thief your own, e pain you, yes. But no use because of that one, say you go do the person back. Pay good for where person take pay you with evil if you dey pay the good continuously that good go talk something to the person head bible say e go be like say you heap coal for the person head and so my brother my sister no use vengeance take pay another person because no be that one i be the solution you no dey solve am imagine you do me i do you back my pikin hear of wetin you do me you do your pikin continuously na im be say society go scatter community don fight together dem dey fight because of this do me i do you hey you do my people like this i go do you back you see my person you drive am eh okay i go do you back e don make two communities no dey do well and no be better thing e dey cause harm to the body you no go dey healthy again wetin you go dey think for your heart vengeance your heart go dey carry load wey e no suppose carry forgiveness na always the best thing to do when person do you wrong when person do you wrong i know say the vaccination go dey but no drag the vaccination pray may god help you to take that vaccination away so that you no go do something wey dey bad to others make you no forget everybody wey dey for this life all of us na brothers all of us na sisters whether we get different language o whether we get different tribe o different color, all of us na brother and sister if i do you the way you do me then no be better thing e mean say me i no like you but when you do me i no do you back i pay you with good then me i do you well i consider you say you be my brother you be my sister forgiveness na the oga kpatakpata for where vengeance wan take sit down and na only god go fit grant am when you know say your honor to dey pay people back pay people back wetin dem don do for you pray say may god help you na only god go fit help you so that forgiveness go replace vengeance una do. so my people we want to thank our brother ogenera ere for everything wey he tell us today about this do me and do you for inside the vex nation wey all of us dey do may god help us bless am like i talk from the day wey brother ogenera ere okecha first start to follow us talk about this vex nation i talk say the message no be only our pikin e touch o na all of us na e reach im body because e no get any of us wey no dey vex god sef no talk say make we no vex the only thing wey god tell us be say any verse wey we dey verse make we not let sin enter the verse because once sin enter the verse na be say that verse nation e don born bad pikin for our body e say make we not let evening come meet our verse nation so tey we carry the verse nation go sleep any family where husband and wife dey carry verse nation dey sleep that marriage e dey quick scatter any pikin wey dey carry vex nation go sleep e no go fit salute im papa wey dey break that pikin e don enter another trouble you dey see am so so na im make god say make we no let our vaccination dey long reach where trouble go come enter this do me i do you so na vaccination wey long na im dey bring am come when you dey tell yourself say you must do the person back so that you go prove say na you better pass the person or na you get power pass the person you go see say the vaccination don long na make you think am think am think am come reach where you come do wetin you no suppose to do and anytime this do me and do you happen na your own wey you do after na e dey bad pass the first one wey dey do you this year so we no dey find any person wey dey go carry go police station this year so we no wan hear say people fight dey kill each other so we beg e no get anything wey person go do you wey dem never hear or wey dem never see before so instead of you to vex that kind vex wey you go come take go do wetin no good to see or to hear throway do me i do you leave am for god make god revenge you waka your own go make you no go mistakenly go stain your hand with wetin you no plan to take stain your hand i pray o oh, make we use sense for this matter by the grace of god now make i give you telephone number so that you fit call me if you go like to talk to me or you get prayer request or question wey you fit send like text message or whatsapp message. our address na awro studio annex po box eighty-four DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na zero zero nine six four five six six three. Eight five, make i take am again Zero zero nine six six six four five three eight five. you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. so now we wan hear the word of god the isaka factor na im be today message pastor monday taeri na im dey bring am come all the question wey dey come your mind as you dey hear the name isaka pastor monday go answer them for inside the word of god today so I beg, open your heart, take here the word of God. Hear the voice of the Lord, hear his voice. hello my people. i greet you now. na me una friend pastor monday tahiri na they bring the word of god They can't give honor today and na the message now to bring us back to christ our topic of today the the issachar factor the issachar factor our bible test now first chronicles chapter twelve verse thirty-two The Bible tells us, say, and the tribe of Issachar, they understand the time and they know waiting they suppose do. So who be this Issachar? And what be the things when be say they do? And what be the lessons when we go learn from them? Now be waiting we go look today. So make we pray. Our Father in heaven, we thank you for today. We thank you, say, From your word, we fit dey learn lessons wey go help us better our Christian life. So our God help us. So that we go fit understand this word and we go fit put them into practice. In Jesus' name, amen. Who be this Issachar? This Issachar wey we dey talk about so na one of the tribe of the children of Israel when they dey number them. As they dey number the tribe of Reuben, Judah and other tribes They can't specifically talk about the tribe of Issachar, say they understand the time and they know wetin they suppose do. Our major focus now to understand the times when we dey live and to know wetin we suppose do na be the goal of this message. Jesus when he dey talk to the Pharisees rebuke the Pharisees and the Sadducees concerning the signs of the time in Matthew chapter sixteen. 1 to 3. Jesus Christ can say, Look on her, on her know the signs of the sky. When evening reach, on her go know say the weather dey fair because the sky dey red. When morning reach, on her go say the sky e dey bad. But if una fit understand all these things, why una no fit understand the signs of the time? This same question wey Jesus Christ they ask so na see the same question wey we suppose answer for this time because this question dey relevant as knowledge dey increase today some people know when rain go fall some people know when sun go shine but how many of us know the signs of the time and wetin we suppose do so people no even know the signs of the time come talk less of say wetin dem go do They no know and so this message of today now to wake us to the signs of the time. Jesus Christ talked about the signs of the time in Matthew chapter 24. And also, he still talking from Luke chapter 21, 25, and 28. And I read from Luke chapter 21, 25 to 28. He says, There will be signs in the sky. He said, There will be signs in the sun and in the moon. And many people go worry and many people go fear. And many people go dey run because of the things when e dey come upon the world. But the assurance in verse twenty-eight of Luke chapter twenty-one, e say when these things dey happen, e say make we look up and make we lift up our head for our redemption draw draweth near. You see wetin we suppose do? From that passage, we see say we no go fit calm di problem of the signs in the suns the signs in the moon or the stars and di fears we no go fit calm am our only hope for these last days na to look up to jesus wey be the author and finisher of our faith na the word of god be that so wetin we suppose do now na to dey look up to jesus because when we see the things wey e dey happen for our world e dey make us dey fear e dey make us dey worry e dey make us dey think whether we go fit solve the problem but we no go fit so our focus na to look up to jesus no wonder david in psalm 121 verse 1 say i go look up to the hills oh, where my help come from he say my help come from the lord when he make the heavens and the earth apostle paul still tell us wetin we suppose do in ephesians chapter 5 verse 8 he say make we redeem the time because the days are evil. And true, true, we they see the days, the day evil. Many things they happen today, but God they call us to redeem the time, to restore the time. And I will take restorer. Now to they do it, now to they pray, now to they study the word of God. Now that will be our experience. And I pray say God will help you as we continue in the word of God in Jesus' name. Father, we thank you for today. We pray say make you help us as we understand the times, our solution now you, Jesus Christ. And as we look up to you, the author and finisher of our faith, make you help us. Strengthen our faith for this time. Give us your grace to walk with you, even in this perilous time. In Jesus' mighty name we pray. Amen. just hold. so our people we thank all of una wey join us for the program today god bless una we trust say e get wetin una hear for the program today wey be blessing for una life we wan thank pastor monday too wey bring the word of god come give us the isaka factor we don hear now say isaka na jacob pikin we don hear now say for the whole of israel only the people wey come from this tribe of isaka na only dem na sabi to understand the times and the season no be only say dem understand o dem even know wetin we go do for the time and the season you see this nigeria so now we dey find isaka now nobody know wetin to do for inside this country our naira don tumble so sotey e no even see where to tumble go again e no see where to fall pass so again nobody know wetin to do all our people don run comot for the country finish nobody know wetin to do we no get isaka dem god want make im pipo resemble dis isaka wey go understand dis last days jesus don already tell us wetin and wetin we go see for dis time e dey for dat matthew chapter twenty four. e dey for dat luke chapter twenty one. pastor tell us all those things today as you dey see all the sign dem wey jesus talk dey happen one by one the number one thing wey you suppose to do now na to give jesus your life if you never give jesus your life look all wetin dey happen now for kidnap for abuja where everybody wey say there be people for dis country dey na there e for dey shele now the soldier no know wetin to do police no know wetin to do air force no know wetin to do navy no know wetin to do nobody know wetin to do and dis thing go continue because bible don already tell us say this wahala dey go full everywhere before jesus go come you don give jesus your life if you never give am your life take this time give am your life because nobody know the person turn when e go reach next we no know who dey go kidnap the people wey dey kidnap we no know who go come aside. so i pray say as you hear the word of god today make you true true give jesus your life trust god read your bible every day and you go know wetin you suppose to dey do for this time today program no pass o we go come again tomorrow remember to join us but until you hear our voice may god bless you make he keep you in jesus name amen. our address na awro studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again di address na awr studio annex p.o box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message May God bless you.